murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi murumvira ijwi ry'amerika ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali nshuti zacu turi kumwe mwiriwe neza ni tomasi kamirindi ubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru dore ingingo z'ingenzi zayo leta zunze ubumwe za amerika igiye gufasha uburundi gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cyose icyubahiro umukuru wa kino gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika joe biden anyakiriye yambwiye ati turagomba gufasha cyane muri afurika na cyane cyane uburundi mu bijyanye n'umuyagankuba ati uburundi rero tukaba twifuza ko uburungu umuyagankuba ukwiye kandi igihugu cyose uyu ni ambasaderi w'uburundi i washington muri amerika jean bosco barege mu rwanda ijwi ry'amerika yasuye abadivantisite b'umunsi wa karindwi batuye ikirwa cyitwa kirwa abatutsi kiba mu bwigunge mu kiyaga cya burera isirayeri yataye muri yombi umuturage wayo ukekwaho gufasha irani mu mugambi yaba ifite wo kwica bamwe mu bategetsi ba isirayeri naho Ukraine iravuga ko yashwanyagurije mu kirere drone zirenga mirongo ine z'uburusiya bwari bwayirasheho rero aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya mugume hafi abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bitanu by'ibihangange mu burengerazuba bw'isi ari byo leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa ubutaliyani n'ubudage bari i pari mu nama ku ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati guverinoma zabo zifite impungenge nyinshi ko ishobora gutwika akarere kose ihereye muri gaza no muri libani muri gaza abahuza ni ukuvuga leta zunze ubumwe za amerika misiri na katari ntibarabasha kubona agahenge mu mirwano ejo ku wa gatatu ubwo yari i kayiro mu misiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken yavuze ariko ko imishyikirano iri mu nzira nziza asobanura ko umushinga w'amasezerano ugizwe n'ibika cumi n'umunani impande zombi zikaba zararangije kwemeranwa kuri cumi na bitanu muri byo we na bagenzi be ba biriya bihugu bindi bine byo mu burayi barashaka gushyiramo ingufu kugira ngo isirayeli na hamasi batezuke maze bumvikane vuba ku ngingo zikiri mu nzira ku rundi ruhande bahangayikishijwe n'intera imirwano igenda ifata hagati ya isirayeli n'umutwe wa hezbollah umunywanyi ukomeye wa hamas muri iyi ntambara ingabo za isirayeli zarashe uyu munsi mu majyepfo y'igihugu baturanye cya libani ku birindiro birindwi bya hezbollah isirayeli na amerika bafite ku rutonde rw'abaterabwoba hagati aho kandi inzego z'umutekano za isirayeli zataye muri yombi umunyayisirayeli zikekaho uruhare mu mugambi irani yaba irimo itegura wo kwica bamwe mu bayobozi bo muri isirayeli ibindi kuri iyi nkuru geoffrey mutagoma ubutegetsi bwa isirayeli bwasohoye itangazo rivuga ko watawe muri yombi ari umucuruzi ufite abantu akorana nabo muri turukiya kandi umaze kwitaba inama ebyiri muri irani iryo tangazo rivuga ko mu bari batezwe igico muri uwo mugambi harimo minisitiri w'intebe benjamin netanyahu na minisitiri w'ingabo yowav galant iryo tangazo kandi rivuga ko ukekwaho uruhare mu gucura uwo mugambi yatawe muri yombi mu kwezi gushize uretse ibitero isirayeli yagabye kuri libani kuri uyu wa kane ingabo za iran zatangaje ko hari indege za gisirikare zo mu bwoko bwa drone zambutse zivuye muri libani zigamije kugaba ibitero kuri isirayeli ni nyuma y'uko uturadiyo hezbollah yakoreshaga mu itumanaho duturika tugahitana abantu mirongo itatu na babiri abandi barenga ibihumbi bitatu bagakomereka ku wa kabiri no ku wa gatatu minisitiri w'ingabo muri israel yoav galant yatangaje ko yavuganye na mugenzi wa leta zunze ubumwe za amerika lloyd austin ku kibazo cyo mu burasirazuba bwo hagati no ku buryo israel yakumira ibitero by'abarwanyi ba hezbollah minisiteri y'ingabo ya amerika yatangaje ko minisitiri lloyd austin yongeye gushimangira ko amerika ishyigikiye israel mu gihe ikomeje guhangana n'umutwe wa hezbollah n'indi yo mu karere ishyigikiwe na iran
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda intambara kandi iracyakomeza no muri ukraine ukraine itangaza ko ingabo zayo zirwanira mu kirere zashwanyagurije zashwanyaguje zitaragera hasi drone mirongo ine n'ebyiri z'uburusiya mu bice bitandukanye by'igihugu si ibyo gusa ariko fidele niyonga baratubwira ibindi ku rundi ruhande ubushikiranganji bujejwe kwivuna amazi bw'uburusiya bwavuze ko bwasambuye drone zibiri zari hejuru y'intara ya Kursk n'iyindi drone yari hejuru y'intara ya Belgorod ibitero impande zombi zitana mu mitwe zakoze vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko drone ya Ukraine isambuye ikibanza kibikwamwo ibigwanisho mu ntara ya Tver mu Burusiya ico gitero catumye umuriro ukomeye wadu ababa mu karere kari hafi yaho bategerezwa kuhava buramatari w'intara ya Tver mu butumwa ku rubuga Twitter yavuze ko drone za Ukraine zasambuwe ko ibintu muri iki gihe vyasubiye mu buryo mu ijambo yashikirije mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kane naco perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ku buryo butomoye ku gitero ca drone inteko z'igihugu ciwe zakoze mu ntara ya Tver mu Burusiya yamara yavuze ko bashitse ku kintu gikomeye cane ku butaka bw'Uburusiya cagabanije ingufu z'umwansi
ijwi rya amerika noneho tuze muri sudani aho umukuru w'igisirikare kiri ku butegetsi general abdel fatah al burhan n'uwo barwana umugaba w'umutwe rsf general mohamed hamadan daglo bombi bemeza ko biteguye kwakira ibitekerezo byose byubaka byo kurangiza intambara fideli niyo ngabo ukomeza abo bajenerali babiri batana mu mitwe batangaje ivyo inyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden abateye akama ko gusubira mu biganiro mohamed hamdan dagalo ayoboye abashaka kwiyongora kuri leta ya sudani yatangaje ko abandanya gushigikira imigambi yo guhagarika ingwano kandi ko yemera ko inzira y'amahoro ica mu biganiro idaca mu ngwano n'ubwicanyi ariyo y'ukuri dagaro yavuze ko ku ruhande rw'iwe azobandanya gushira imbere inzira y'amahoro kugira sudani izogira akazoza katarangwa n'ubwoba n'ububabare bw'abanyagihugu bose yamara abo bategetsi bombi baragirizanije ko bananiwe guhagarika intambara yahitanye abantu barenga ibihumbi cumi na bibiri kuva itanguye mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uruhande rumwe rwagiriza urundi ko ruterekanye intambwe ziboneka zigenewe gushika ku mahoro umutegetsi ayoboye leta mfatakibanza ya sudani general abdel fatah al buran yatangaje ko biteguriye gukorana n'impande zose zo mu makungu kugira barondere inyishu iciye mu mahoro mu gihugu ciwe mu ntumbero yo kugabanya ububabare bw'abanyagihugu kandi bituma igihugu kija mu nzira y'iterambere
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri interinete mudukurikira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu naho ku mbuga nkoranyambaga zacu zose by'umwihariko youtube na facebook ni kuri voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho abadivantisite b'umunsi wa karindwi batuye mu kirwa cyitwa kirwa batutsi kiri mu kiyaga cya burera mu majyaruguru y'igihugu bavuga ko gufungirwa urusengero rwabo byarushijeho kubashyira mu bwigunge eric bagira ubusa yabasuye baramuganiriza
mu masaha ya saa tanu z'igitondo ku manywa y'ihangu ijwi rya amerika igeze mu kiyaga cya burera cyo mu karere ka burera mu murenge wa rugarama muri iki kiyaga hagaragara ibirwa bimwe bituwe n'ibindi bidatuwe dusuye ikirwa cyitwa kirwa abatutsi ni agace bigaragara ko bigoye kuhageza ibikorwa remezo by'iterambere umusaza yosefu ntako nzabigira uri mu myaka mirongo cyenda asazanye n'umukecuru anatariya kangabe wo mu kigero cy'imyaka mirongo inani bombi bavuka kuri iki kirwa baragerageza kudusobanurira imvano y'iri zina kirwa abatutsi kuko mbabwiye igihe navukiye nasanze ba sogokuru ba nyogokuru bagituye n'abakecuru banjye urukumva nasanze bari kukivuga ko ari ikirwa abatutsi cya mucocore avuga ko uwo mugabo avuye i nyanza niko batubwiraga iki kirwa ari ice ari iki kirwa cya mucocore w'umututsi ndetse wuzuye w'umunyenyanza
by'umwihariko kirwa abatutsi gituwe n'imiryango ibarirwa muri mirongo irindwi bose basengera mu badivantisiti b'umunsi wa karindwi kuri ubu aho basengeraga kimwe n'ahandi hatandukanye mu gihugu harafunze ni icy'abadivantisiti umunsi wa karindwi gusa twanavuka nibwo butumwa bwageze aho urusengero rwacu ku rufungo rwa bebe zitini ku rufungira ni ubwenge abadivantisiti barabagirana nta genda urimo twabaye bituguyeho ubu twakemerewe tubibereye hano turi mu bwigunge bw'abana ku mukecuru kangabe kubafungira urusengero nta handi ho gutarabukira biragira ingaruka zikomeye cyane ku rubyiruko urabona twe turi hagati aha mu mazi nibura abo hasi bo ngo bari kumva aho- aho hafunguye bakajyayo narwo rero batwebye ubu nta hantu turi turi kwirirwa mu mazu gusa ubu rero abana twabafashishwaga no mu rusengero kandi n'aha nta mirimo nta muntu wazamo umurimo ku isabato isabato niyo twavukiyemo tuyikuriramo dore tuyisaziyeho twabafashwaga n'urusengero ni ukwirirwa bari kuyagata ni ukwirirwa bari muri ibi bameze batya mbese ubu dufashwe nabi kuri anatariya nyirakamanzi w'imyaka mirongo ine n'itanu asanga uku gushyira ingufuri aho basengeraga n'ubusanzwe bari mu bwigunge bitazangiza urubyiruko gusa Ah, n'abagabo ba- ba- batangira no kuja mu biyobyabwenge mu nzoga mu ki kubera yuko tutagisenga bati turahanirwa hehe sibwo tutagisenga ninde uraduhana Eh? ubwo ugasanga bagiye ku batuye kirwa abatutsi bo mu kiyaga cya burera bemeza ko bigoye kubona undi muturage waturuka mu bindi bice abagendereye bivuze ko abahavuka banahatuye aribo bakomeza kwisanga bizengurukaho ntawe utunze igare nta moto nta n'imodoka na cyane ko uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu bifashisha ubwato witegereje aho basengeraga mu mpande z'inyubako yabo hari n'ahadasagura n'ubuso bwa metero icumi bitewe n'imiterere nyamara mu bisabwa insengero kiliziya n'imisigiti mu rwanda harimo no kugira aho guparika ibinyabiziga hisanzuye kuri dina nikuze y'imyaka mirongo itatu na bagenzi be iyi ngingo yarabumije ahubwo inaho ni ikibazo kubera ko nta binyabiziga tugira icyo tugira ni amato ubwo wenda parikingi twubaka ni iy'amato ubwo ibyo twavuga dukoresha ni amato kandi ntabwo yagera ku rusengero pasiteri mporana jonas matabaro umuvugizi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu ntara y'amajyaruguru aganira n'ijwi rya amerika mu minsi yashize yemera bidasubirwaho ko abantu bagomba guteranira ahaboneye ahantu hitirirwa imana hakwiriye kugaragara isuku ikintu cyose cyerekeranye n'isuku ni ikintu kigaragaza abakristo ari ku mibiri yabo ari aho basengera isuku ni ikintu cy'agaciro mu buzima bw'abakristo gusa ku bwa pasiteri matabaro hagombye kubaho ubushishozi bwimbitse kuri buri rusengero umusigiti cyangwa kiliziya bitewe n'aho biherereye aho abantu batuye urusengero rukwiriye gusa neza rukaruta amazu yabo ariko nanone ntiwasaba umuntu uwo nguwo utuye aho ngaho ngo nashire nk'amapave imbere y'urusengero icyo ni ikintu cyamugora niba iwe ntayahaba ntiwamusaba icyo atabona ahubwo yahashyira imbuga nziza akahatunganya amategeko ntase n'ay'aba bandi bari mu mujyi mu bihe bitandukanye umukuru w'u rwanda paul kagame agira icyo avuga ku gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti bitujuje ibisabwa yumvikanye avuga ko byahindutse akajagari bigizwemo uruhare n'uburangare bw'abandi bategetsi bwana kagame agasanga hari ababyihisha inyuma mu mugambi wo kurya imitsi ya rubanda aha yari mu masengesho yo gusabira igihugu aheruka yashwishurije abavuga ko bitwaza ko bahohoterwa bagatabaza amahanga u rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera rurwanya ama- amadini rurwanya ibintu ubona biba byandikwa ariko se niba munabikora mwibwira ngo hariho mutera ubwoba hariho mugira intimidation wapi kabisa mucishe make mukora ibintu bizima sosayete nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mu- mujyaho mugatabanga mukagaragura twagaraguwe bihagije Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda yatangazaga ko hamaze gufungwa insengero za kiliziya n'imisigiti bikabakaba mu bihumbi icumi ni ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe abaturage ariko bo ntibabura kugira ibyo bakomeza gusaba nkuko mm, ubuyobozi ari ababyeyi kugira ngo bongere badufashe urusengero rufungurwe ni ukugira nyine ngo uwiteka abakoreremo nk'abayobozi kugira ngo ruf- bafungure urusengero tubone uko twongera kumakumiramo abana bacu ehabugira urusejwi ry'Amerika iburera mu majyaruguru y'u Rwanda
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu burundi gusana imihanda yo mu mujyi wa bujumbura byari bimaze iminsi byaratangiye gukorwa na sosiyete yitwa arb byarahagaze umunyamakuru thierry ndayishimiye aracukumbura aho ingorane ziri nk'uko byibonekeza mu mabarabara atandukanye agize igisagara ca bujumbura yaba yari mu kaburimbo ndetse n'ay'ivu yagiye yononekara mu bihe bitandukanye ababijejwe bateba kubikurikirana mu gihe ca vuba nk'uko abanyagihugu bahaba babisigura mu minsi iheze amwe muri ayo mabarabara yaratanguye gusanurwa mu makaritiye arimwo gihosha nyakabiga kinama kinindo n'ahandi yamara haciye iminsi mike ibyo bikorwa bitanguye byarahagaze abanyagihugu bahaba bari bizeye ko imvura igiye gutasura izo izogera hasi amabarabara yabo yasubiye kugarukana isura nziza icizere kikaba carasubiye inyuma nk'uko bavyiganiye abakunzi bacu akarorero n'abanyagihugu bo muri zone gihosha baba hegereye ibarabara ryariko rirasanurwa aho bari batanguye guca imifurege itwara amazi ndetse banayubaka mu buryo bugezweho kuri ubu iyo mifurege ikaba yasamye kuko ibikorwa vyahagaze nk'uko babivuga nk'abenegihugu dufise amakenga kubera ko tubona imvura igiye gutasura amazi aca ngaha ni menshi cyane kandi babona ko bari bamaze no kuhimba ikindi bavuga ni uko imvura igiye gutasura ishobora gusambura amazu yegereye aho ivyo bikorwa vyo gusanura amabarabara vyari vyatanguye gukorwa dufise amakenga yuko nk'aya mazi yegereye kuri iyi mifurege ishobora no gukoroka aga- zigatembagara vyongeye n'abanyagihugu bari bafise imodoka bataha mu mihana yo muri ako gace ka gihosha ngo ntiborohewe kuko bataronka aho bazicisha hariho n'imiryango myinshi yabitse amamodoka bivanye n'uko ibiraro byinjira mu mpangu babikuyeho mugabo bitahavuye bisubizwaho ubu imodoka bazibitsa eh, mu yindi mihana muri iki gihe imvura igiye gutasura abanyagihugu bavuga ko hamwe imvura yosanga ivyo bikorwa bitaraherahezwa ko bari agahombo ku gihugu kuko n'ibikorwa vyari bimaze gukorwa vyoca bisambuka agahombo ni kanini cyane kuko murabona hagiye uburyo bwinshi muri rino barabara bivu vyaje hano imashini zakoze abakozi bakoze ni uburyo bwasohotse leta rero ikacihahombera kuri ivyo bibazo bijanye no guhagarika ibikorwa vyo gusanura amabarabara umuyobozi mukuru atwara ikigo ARB kijejwe kubaka amabarabara enjeniyeri koroneli Constantin Bigirimana avuga ko imvo zatumye ibikorwa bitabandanya ziri mu buryo bw'ibikoresho bwabuze icyo kibazo turakizi mu minsi iheze twaragerageje kugira ngo tunyarutse ibikorwa ariko igitoro cyaradukehanye muca mwumva ko imashini dukoresha n'amakamyo dukoresha si make kugira ngo twegeranye ibyangombwa ariko ku mwitwarariko dufise w'ibyo bibazo by'abenegihugu n'ibiganiro twagiranye n'abajejwe gutanga ibitoro turizera yuko mu minsi ya vuba ibishoboka tuba twabikoze ikindi enjeniyeri Constantin Bigirimana avuga ni uko habayeho n'ikibazo c'ibura ry'isima yifashishwa cane mu kubaka ikaburimbo n'amabuye bikoreshwa mu kubaka amabarabara mu minsi iheze umurindi wari munini twari ko dukora ko ariko ibikoresho harimo cyane cyane ikaburimbo dukoresha n'isima tugatanga amasoko ku bazoyizana mugabo batanga amasoko kubera ko igiciro gihinduka ku munsi ku munsi turi ko turayaga n'abantu basanzwe be- bazana isima bayikuye hanze hakabamo n'ajya amabuye yirabura twita konkase byaraduheranye ijyanye n'ajya amabuye bita konkase aho twahora tuyi- tuyakura muri eh, ishyirahamwe ry'abashinwa canke tukayagura muri sojeya ubu rero ko twasanze nabo bayikeneye mu bikorwa bariko barakora byaratugoye kugira ngo turonke enjeniyeri Constantin Bigirimana arongoye ikigo ARB yizeza abanyagihugu ko hari biriko birakorwa bityo ibikorwa bikazosubira gutangura mu gihe ca vuba ibibazo twagize simbo zatuvuye ko mpereye kuri ico c'igitoro n'ibi vy'amasima ndabahumuriza yuko muri ino minsi ibikoresho vyabonetse ikaburimbo uno munsi turafise amatoni amajana ane na mirongo ibiri amwe tuyafise muri kino kigo cacu aha muri ARB uvuga ibinogo vyari bisigaye muri kino gisagara ca Bujumbura turashobora gutangura mu ndwiza gusubira kubihoma ikaburimbi dufise irakwiye izokora ngaha duhiriwe duhishije arb iheruka kuronka eh, centrale de concassage yayo turizera yuko tugiye kuronka umuti urama ibikorwa vyo gusanura amabarabara ntivyari vyatanguye mu gisagara ca bujumbura gusa no mu ntara hagati ivyo bikorwa vyari vyatanguye ariko naho birahagarara kubera ivyo bibazo bijanye n'ibura ry'igitoro imashini zikoresha n'ibindi ikigo arb kimenyesha ko naho nyene bizoca bitangura co kimwe n'ahandi ibikoresho bimaze kuboneka mu misi ya vuba thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika turacyari mu burundi leta zunze ubumwe za amerika igiye kubufasha gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cyose muri iyi myaka irindwi iza bitangajwe nyuma y'ibiganiro hagati y'umutegarugori laura spector umwe mu bayobozi b'ikigo cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe ubuhahirane n'iterambere na ambasaderi w'u Burundi i Washington muri Amerika Jean Bosco Barege aho akorera niho ibi biganiro byabereye ambasaderi Barege yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri uyu mushinga nk'uko mubivuze narakiriye mu biro umupfatsoni Laura Spector ajejwe mu bintu by'ubudandaji muri leta zunze ubumwe za amerika ibyo bita usda araba ibijyanye na power africa ni ukuvuga ibintu bijyanye n'umuyagankuba hanyuma ikirero cy'umuyagankuba ni igisata gikomeye cyane kuko murazi yuko atari umuyagankuba nta terambere rishoboka kandi iterambere n'umuyagankuba hanyuma igihe nashika hano mu kwezi kwa mbere hanyuma mu kwezi kwa kabiri tariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kabiri muri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane niho nyir'icyubahiro umukuru wa kino gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika joe biden anyakiriye yambwiye ati turagomba gufasha cyane muri afurika na cyane cyane uburundi mu bijyanye n'umuyagankuba aho twifuza yuko ibihugu nka byose byorunga umuyagankuba ati uburundi rero tukaba twifuza ko burunga umuyagankuba ukwiye kandi igihugu cyose aho rero jena cimbera aho nyene ntangura gukorana n'amashyirahamwe atandukanye ari ishyirahamwe rero risanzwe ryo riko rirakorana na power africa muri ibi vyo gufasha kugira ngo umuyagankuba ukwire mu gihugu cose iryo shyirahamwe ryahora ryitwa virunga power ubu mugabo ryarahinduye izina ryitwa anza na electric group mu rurimi rw'icongereza rirongowe n'umunyamerika yitwa brian uwo rero yarakoze ibintu bikomeye cyane mu burundi hanyuma arashobora kugira ibintu byo kurundira uburyo kugira ngo ibyo bikorwa bizoshoboke byo gufasha kugira umuyagankuba mu burundi ube wakwiye igihugu cyose mu myaka indwi murashobora kutubwira aho icyo gikorwa kigeze ubu ubu kiri mu ntango kiri hagati cyane kiriko kiraherahezwa ubu nuvuga ko kiri mu ntango kuko urabona ibikorwa byaciye bikomera byabaye byo kwegeranya uburyo aho n'umushikiranganji araba iby'umuyagankuba yaje hano turagendera ibigo ari iby'umuyagankuba nko muri dominium energy aho muri virginia n'izindi leta yagendeyemo hanyuma barashoboye kwegeranya uburyo biciye kuri iryo shyirahamwe rirongowe n'uwo munyamerika uburyo bungana n'ibihumbi miliyoni amajana ane y'amadolari ubu rero ibikorwa aho bigeze baratanga ibikorwa ibyo twakwita by'ibanze aho abahinga cyangwa mu gifaransa aba enjeniyeri bariko barakora hariho n'ishyirahamwe ryitwa tetrateke ry'abanyamerika ryaragiye rirazunguruka mu burundi barabona uko ibintu byifashe n'ingene bikorwa bagiye kuzubikora bahindukiye barangendeye nyine barambwira bati twahuye ibikorwa bishobora kuzogenda neza uko bimeze urumva rero ibikorwa biracyari ku ntango iryo shyirahamwe riraba irya enjeniyeri ryitwa tetrateke ririko riragerageza gukora hanyuma ryambwiye ko mu myaka bagiye gutangura kandi rizomara Burundi imyaka ibiri kugira ngo bategure neza ku buryo umuyaga nk'ubu uzoshika mu Burundi ku mitumba yose ata namwe hasigaye mu gihe ivyo bizoba vyashizwe mu ngiro akarusho ku burundi mwibaza kazoba ari akahe nuko nabitanguye nabivuga urumva frederic hamwe ibyo bigiye mu ngiro akarusho ku burundi kazoba gakomeye cyane ni ukuvuga ko tuzoba turiko turashikira yambona kazoza ya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu uburundi buriko buraja imbere cyane mu by'ubutunzi mu bihumbi bibiri na mirongo ine uburundi buteye imbere mu bihumbi bibiri na mirongo itandatu kukumva nk'uko natanguye nabivuga ata muyagankuba iterambere ntirishoboka ibintu byose bishoboka hariyo umuyagankuba niho bijya byose twibaza bishoboka rero hamwe ibyo bikunze kandi bitegeza gukunda kuko uburyo urumva biramaze kwegeranywa kandi hariho gushaka hagati ya leta n'ishyirahamwe iryo anza na electric group bashyizeho ishyirahamwe bijya twita pipipi riraba ryitwa weza power ariryo rikurikirana ibyo bintu urumva rero ko ibikorwa bigize heza kandi icyo tuzoshira kuri ikintu gikomeye kugira ngo iterambere rishoboke mu gihugu hoba hari ibindi bisata leta z'ubumwe za amerika zitekanya gukorana n'uburundi ego nk'uko bivuze icyo gihe nanga amakete twavuganye n'umukuru w'igihugu turavugana ko hari ibikorwa byinshi bitandukanye tugeze gukorana hanyuma dusanzwe amerika hari ibyo dukorana mugabo twifuza ko twukungura cyane mu byo twakorana byaba ari ibijyanye n'amagara y'abantu byaba ari ibijyanye no kunguruza abantu byaba ari ibijyanye n'ibi bigezweho by'ubuhinga bwa none ubuye bavuga intelligence artificielle mu kifaransa ibyo twakwita iterambere rigezweho ibi by'ubuhinga ngurukanabumenyi twifuza ko byutera bija imbere hari ibyo tumaze gutangura nk'ibintu bijyanye na interineti na twifuza yuko byuja imbere kuko umuyaga ngo umaze kuboneka interineti ikaboneka ibintu byogenda neza ibyo byose ni ibikorwa ah, leta zunze ubumwe za amerika zitanguye ku- turiko turakorana kandi twifuza yuko rwose twoshira ingufu hamwe kugira ngo kuko iki gihugu urabona cyaramaze gutera imbere mu bintu bijyanye ni- n'ubuhinga ngurukanabumenyi twaba twifuza yuko tuzobandanya dukorana kandi nk'uko nabivuze n'uyu mupfasoni nakiriye nawe yarabigarutse kandi avuga ati turifuza ko mu bijyanye na digitalization twugira icyo dufasha ibijyanye na health care twugira icyo dufasha cyangwa transportation ambasaderi jean bosco barege murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika ndabashimiye nanjye kubona muronsa akanya ko kumvugisha kugira ngo icyo mvuze ku byerekeye iterambere ry'igihugu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda murabizi hasigaye iminsi mirongo ine n'irindwi gusa kugira ngo abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika batore umukuru w'igihugu cyabo mushya mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba aya matora turebere hamwe uruhare abagore bashobora kuzayagiramo muri iyi myaka ya vuba abagore bagenda biyandikisha ku rutonde rw'abatora ari benshi kurusha abagabo uhereye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri ahanini abagore baha kandi amajwi yabo abademokarate kurusha abarepublikani nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'abagore muri politiki cyitwa center for american women and politics cyo muri kaminuza rutger ya leta ya new jersey kibisobanura abashakashatsi biteze ko no muri uyu mwaka abagore bashobora guha amajwi yabo ari benshi kandida w'abademokarate ku mwanya w'umukuru w'igihugu visi perezida kamala harris william frey ni inzobere mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki n'ubukungu cyitwa brookings institute cy'i washington dc College educated women tend to turn out more than non college.
abagore bize amashuri makuru na kaminuza bajya gutora ari benshi kurusha abatarayize icyo ni kimwe icya kabiri uyu mukandida arabashishikaje cyane kuba dufite umukandida w'umugore bishobora kuzatuma batora nanone ari benshi kurushaho May propel some of that a little more.
uretse ibyo abashakashatsi babona ko abagore bashobora kuzatora kamala harris bafatiye ku rugero rw'amatora y'inteko ishinga amategeko aheruka mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri abagore by'umwihariko abakiri bato n'abize amashuri menshi bahisemo cyane cyane abakandida b'abademokarate kurusha abarepublikani bahera nanone ku matora y'umukuru w'igihugu ya nyuma aheruka mu bihumbi bibiri na makumyabiri mu batoye bose mu gihugu icyo gihe abenshi bari abagore bari mirongo itanu na batatu ku ijana muri uyu mwaka kandidatire ya kamala harris yahagurukije nanone abagore cyane erin covey ni umwe mu bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amatora gitangaza icyegeranyo cyitwa the cook political report iki kigo gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Arlington muri leta ya virginia hafi ya washington dc We have seen a pretty significant shift. Um, twabonye impinduka zikomeye mu byiciro bitandukanye by'abaturage by'umwihariko mu bagore bashobora kuzaha amajwi umudemokarate uri kuri nomero ya mbere kuri tike kurusha uko bari bameze igihe kandida yari biden abiraburakazi nibo bashobora kuzatora cyane harris ndetse n'abo mu bwoko bita hispanic bafite inkomoko muri amerika y'epfo bagaragara ko bamushyigikiye bo hamwe n'abafite amashuri muri ibi byiciro by'abagore niho impinduka zituruka by'ukuri we have seen with women that is really where that shift is coming from.
mu bari n'abategarugori bageze mu kigero cy'imyaka yo gutora ibipimo bya politiki byose bisohoka muri iyi minsi byerekana ko kamala harris kandida w'abademokarate arusha donald trump kandida w'abarepublikani amajwi ari hagati y'icyenda ku ijana na cumi na tatu ku ijana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ahangaha aya makuru ahumurije mbibutse gusa ko leta y'u Burundi itangaza ko leta zunze ubumwe za amerika igiye kuyifasha gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cyose mu myaka irindwi iri imbere iti amashanyarazi azagera no kuri buri mutumba ndabashimiye cyane rero ndabizi ko muri ba mudatenguha sinabona amagambo yo kubashimira byumvuye ku mutima gusa mugire umugoroba mwiza murakarama